Hii ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Oriane Tangishaka. Muri Malawi igipolisi n'abashinzwe umutekano bakoze umukwabo ku mpunzi zituruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu Rwanda no mu Burundi ku mugwa mukuru wa Lilongwe.
ariko aya masaha tuvugana nawe abantu bafashe batwaye muri prizo eh, hano bahita mahura mageza mu prizone iri mu gisagara ca Lilongwe Uyu ni Simon Zigamasabo umwe mu baserukira impunzi zituruka mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika ziri ku mu- mu gihugu ca Malawi. Abantu bitwaje inkoho ejo ku wa kabiri bararashe imodoka ya ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya Anambra mu majepfo ya Nigeria bica abantu bane. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje ko amafaranga arenga imiliyaridi zitatu z'amadolari akenewe kugira afashe abanyagihugu n'impunzi muri Sudani. Ayo makuru hamwe n'ayandi twayabateguriye ntihagiraho muja ni mu kanya. Ayo makuru rero yose reka tuyahereye kuyavugwa hirya no hino ku isi. Muri Nigeria abantu bitwaje inkoho ejo kuwa kabiri bararashe imodoka ya ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya Anambra mu majyepfo y'igihugu bishe abantu bane. Inkuru mushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
nk'uko umuvugizi wa polisi toshuku ikenga yabitangaje abishwe n'abakozi babiri ba ambasade ariko b'abanyanigeriya n'abapolisi babiri yagize ati bamaze kubarasa babatwikira mu modoka barimo minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika yatangaje ko irimo ifatanya n'inzego z'umutekano za nigeriya gukora nketi guverinoma ya nigeriya iratunga agatoki umutwe witwa indigenous people of biafra ni nko kuvuga abasangwabutaka ba biafra ko ari wo ushobora kuba warateze icyo gico barwanira ko igice leta ya anambra nayo irimo cyitandukanya na nigeria kikaba igihugu gishya cyigenga usibye gukoresha intwaro bahora basaba na kamarampaka y'ubwigenge ariko guverinoma ya nigeria irabyanga kuko kuri yo ubumwe bwa nigeria ntibugibwaho impaka
Handi naho ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje ko amafaranga arenga imiliyaridi zitatu z'amadolari akenewe kugira hafashe abanyagihugu n'impunzi muri Sudani. Fidel Niyongabo aratugira ibindi.
ku bijyanye n'imfashanyo igenewe abanyagihugu yonyine n'ishyirahamwe onu ryavuze ko rikeneye miliyaridi zibiri n'imiliyoni amajana atandatu y'amadolari hisunzwe ibiharuro byasubiwemwo iryo shyirahamwe ryari ryamenyesheje ko rikeneye umuliyaridi n'imiliyoni amajana irindwi na mirongo itanu y'amadolari mu kwezi kw'icumi na kabiri k'umwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri aya mafaranga yotuma amashirahamwe y'abagiraneza ashobora gufasha bamwe mu bantu miliyoni cumi n'umunani basinzikaye kurusha abandi muri sudani nk'uko bitangazwa na ramesh rajasingam ayoboye ibiro vya onu bijejwe ibikorwa vy'ugutabara ku bijanye n'abahunze ingwano muri sudani onu isaba imiliyoni amajana ane na mirongo irindwi n'ibihumbi amajana ane y'amadolari ryamenyesheje ko ryiteze ko abantu bagera ku miliyoni n'ibihumbi ijana bazova muri sudani muri uyu mwaka ramesh rajasingam ayoboye ibiro vya ONU bijejwe ibikorwa vyo gutabara yavuze ko muri iki gihe abantu imiliyoni mirongo ibiri na zitanu ibirenga igice c'abanyagihugu baba muri Sudani bakeneye imfashanyo no gukingirwa ububabare bw'abanyagihugu bwari busanzwe muri Sudani bwarunyuwe n'ingwano ikomeye iri muri ico gihugu kuva hagati mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu
Ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu Fidel Nyongabo na Thomas Kamirindi bayadushikirije. Muri ko mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru tuyahere muri Malawi mu murwa mukuru wa Lilongwe aho abapolisi n'abashinzwe umutekano bakoze umukwabo mu mpunzi eh, zituruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Rwanda no mu Burundi leta ya Malawi yasavye impunzi gusubira mu nkambi ya Zeleka bat- bitarenze itariki 15 z'ukwezi guheze kwa kane mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana mu mwanya yavuganye na Simon Nzigamasabo avugira impunzi zikorera hanze y'inkambi atangura amubwira uko uyu mukwabo wagenze ni inkuru yabaje cyane kuko abantu bari baryamye nk'uko basanzwe baryama mu bindi bihe byose mu bucagucagu ubwo hari nk'isaha cumi z'ubuca niho igipolisi migarasiyo n'inzego z'umutekano zabyukiye mu mashopu no mu ngo z'impunzi zose zikorera mu mujyi wa rirongwe hafi amakete yose y'igisagara cya rirongwe abantu bafashwe aho basanze mu ngo babafashe babajyanye he babajyanye mu nkambi babajyanye he biri mu yutangaza kuko leta yatangaje ko impunzi zizofatwa zikazwa mu nkambi ya zareka ariko aya masata tuvugana nawe abantu bafashe batwaye muri pirizo hano bahita amahura mageza mu pirizone iri mu gisagara cya rirungu uravuga ko bafashe abana n'abagore gufata abana n'abagore babajyana muri muri gereza babisobanuye bate kugera kuri minota ntiwaho leta ntiyari yagira icyo ivuzeho mu buryo muri ofisho turacyategereje ko icyo kivuga kuko bategaga ko abantu mu nkambi ariko ntihari muri pirizo
ubu ni umutekano w'abantu ariko se umutekano w'ibintu wo wifashe gute ayo mangazini yanyu mwacururizagamo yo byifashe gute nayo ararinzwe murayakoreramo mwayafunze bite ku bantu bafashwe amashopu yabo nta mutekano mukeya afise kuko urumva bafata abantu mu ijoro harugaye ariko nta bacunga umutekano bahari ku batafashwe nabo bahiye ubwoba birutse bahunze mbese mu gisagara cya rirongwe ku mpunzi zose ubuzima busa n'ubwahagaze nta n'umwe ari ku kazi ariko se abaturage b'abanyamarawi bo bakiriye gute uwo mukwabu ku banyarwanda abanyekongo n'abarundi bari muri uwo mujyi wa rirongwe impunzi nka zose zikorera inyuma y'inkambi zikorera mu mazu y'abenegihugu urumva ko nabo bari mu bucuruzi rero muri rusange umugwi munini w'abenegihugu barakunda impunzi bagurisha ibintu neza impunzi zizi ku bana ariko hari n'ubundi mugwi muto noneho rero w'abacuruzi ni ukuta abanyeshari ari abo bakorana na leta noneho bavuga ko batwaye ubucuruzi rero umugwi munini w'abantu bakunda impunzi ntitwari twumva raporo nimba y'impunzi yibwe ariko ubwoba ni bwinshi cyane ko abantu bashobora gusaba ariko se ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ryo rirabivugaho iki ubundi haba imikoranire ya hafi hagati y'inzego z'ubutegetsi bwa malawi na hcr yo mikoranire hariyo mwabonye muri uwo mukwabu wakozwe muri iki gitondo
byatekereza kuba iyo butatu nk'uko bivuze impunzi ubwazo ishami ryitwa impunzi na leta ariho kino gikorwa ishyirahamwe ryitwa impunzi ryaravuze ko ridashobora gukorana na leta kuko ridafite uburyo bwo kwakira izo mpunzi bivuze ngo ntishobora kugira ngo batwaye no muri perezida witwara mu nkambi kuko iryo shyirahamwe ryiteguye gukorana na leta none simoni zigamasabo ubu tuvugana aho uri muri ako gace urabona abo banyekongo abo banyarwanda abo barundi izo mpunzi zimeze gute zifashe gute zitegereje iki zirabona iki ku makuru dufite kugira ngo n'umunota umukwabu warabaye mu gisagara cya rirongwe ariko ibindi bice byose bya malawi nta muntu yari yafashwemo hondi abantu n'ubundi bafite ubwoba bamwe bakinguye amaduka abandi bakinze ariko ubwo twese ko umwanya wose no mu bindi bisagara uwo mukwabu ushobora gushikayo
simoni njigamasaba umuvugizi w'impunzi ziba hanze y'inkambi ya zareka ndagushimiye cyane ku bw'akakanyuhaye ijwi ry'amerika ndabashimiye cyane no kuvuza ubwanyu imana ibamugisha cyane urakoze
mu burundi ku ishuri ry'akarorero ry'imakamba hari umunyeshuri yubatse urubuga hwaniro rufitaniye ubucuti n'urundi mpuzamakungu rwitwa telegram uwo muyabaga w'imyaka cumi n'itandatu afise ingorane zo gushira urwo rubuga ahabona kugira abarukeneye barushire mu matelefone yabo hanyuma barukoreshe nawe yunguke inkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika ifatanyije n'abakunzi bayo mu burundi tuyigezwaho na mugenzi wacu tiyarive ndayishimiye uruganda rwise francois kubera nitwa francois tumusabye yesu naciye mvuga ati iyo fura ni francois fura hama sasu ni tumusabye yesu uwo ni umunyeshuri tumusabye yesu francois yiga mu mwaka wa kabiri w'inyuma y'amashuri shingiro ku ishuri y'akarorero y'imakamba urwo rubuga yatunganije akagwita frasasu rukora nka telegrama iyo uhejeje kurushira muri telefone bikemera ucuronka ubutumwa bw'ikaze uvuye kuri telegrama mbere n'abagenzi bawe basanzwe bakoresha telegrama baca babona ko ubaye umunywanyi wa telegrama nawe ushize muri telefone yawe urwo rubuga uca ubona amanimero y'abagenzi bawe bakoresha telegrama gutyo muca mutangura guhanahana ubutumwa bwanditse canke bw'ijwi amakuru n'amareresi tumusabye yesu francois twamusanze mu isomero aho abanyeshure bigira ibijanye n'imashini nyabwonko kw'ishure y'akarorero imakamba yabanje kuduha urwo rubuga yakoze turushira muri telefone tubona rurakora neza niko kutwiganira ukugene yiyumviriye gukora urwo rubuga hwaniro furasasu mugihe make mbere icyo numva mfise icyo shaka ni uko naguma numva bagenzi banjye bavuga ngo uba yarakoze urwo rubuga rwa facebook ati yari umwana muto cyangwa ati uko yagenjeje nanjye ngira ngerageze naho atabushobozi buhanitse mfise ngerageze ndabiko nushaka iyo ntumbere tuti none ubwenge bwo gukora urubuga hwaniro wabukuye hehe kandi wiga mu mwaka w'icenda tumusabye yesu nawe ati icyo gihe nari niga mu w'icenda mu ishuri ntitwavyiga ariko nubwo ko ubumenyi noba narabukuye kuri internet kera ndiyaforoma ndiyaforoma gushika aho mbona ko bimwe bimwe ntibashobora kubishobora naho bimwe bimwe ndagenda bimenya uko imyaka igenda urwo rubuga rero uhejeje kurushira muri telefone yawe uca ubona ubutumwa bw'ikaze bwa telegrama ijwi rya amerika yifuje kumenya ko tumusabye yesu atibye ubuhinga bwa telegrama nawe yagize ati iyo umaze kuruteresha ijya urashaka kwajuta umu- umunywanyi wo kuri telegrama mukara- mukaba murayara nk'uko nko muri whatsapp gb ushaka kurungikira uwundi i- iyindi whatsapp kandi atari uko mukoresha application imwe rero niyo no muri urwo rubuga frasas urashaka kurungikira canke kuvugana n'umuntu wo mu yindi application umwigisha bayubahe claude yigisha ubuhinga bwa none mu bijanye no gutumatumanako amakuru muri iryo shure yamukurikiranye kuva atanguye kubaka urwo rubuga hwaniro nawe yaruhiye ati ubwo butumwa bw'ikaze eh, buza buvuye kuri telegaramu hariho liya yakereye hagati y'iyo ya kode suruse y'iyo yiwe ni ukuvuga na telegaramu ni nk'uko wari gushobora kuronka ubutumwa bw'ikaze buvuye direkitema kuri facebook canke buje kuri imeyili ivyo rero bitumwa n'uko ubuhinga bukiri buke urumva ntiyoshobora kuronka kode yivuye kuri we nyene ni ukuvuga bica biba ibintu vyabuka ivyo navyo ntivyoba bigikunda kuko utegerezwa kuronka mesaje uza winjiyemwo rero yashatse kugira liyezo na telegrama kugira informatio iza kuza kugira ushobore kwitantifiya yiciye kuri telegrama yiciye kuri eh, email yiciye kuri nimero ya telefone ivyo vyose ni ibintu umuntu ashobora gukonfigira ugashobora kuronka gusekiriza konte yawe uwo mwigisha arasigura kandi ubuhinga uwo munyeshure yakoresheje ngo yubake urwo rubuga urwo rubuga yarukoze akoresheje l'application Codurare iyo Codurare nayo bwa mbere ni constructeur d'application moderne iyo Codurare ni plateforme iraho fasha gukereya ama application Android mugabo d'une façon gratuite mu migambi uwo muyabaga afise ni ukubandanya atera imbere muri ubwo buhinga urifuza gukora gukora muri ibyo bintu bya messageri akaronka ikintu nohera ko kiba ari nk'ikintu cy'iradiyo radiyo fm kugira ngo amplisi iyo utilisation ya frasas haba hariho na- n'ayandi makuru ariko arumvikana hirya no hino kandi atari amakuru yo mu kinywa ari amakuru azwi nko kujya kuwundi kw'amaradiyo hamije bimaze gukunda ndashaka gushinga nyine n'iyindi sosiyete y'abadevelo- y'abadeveloperi b'amasite nyine nka sibere sibere kafe irimwo amaordinateri Ivyo rero vyotuma akoresha abantu bahindura indimi ibitabo vyanditswemwo bakabishira mu kirundi kandi bagaca babibika ku gisenge kugira abavuga ikirundi babisome umwigisha wiwe nawe ati uwo muyabaga yarakwiye kwamana imashini nyabwonko akaronka n'akanya ko kubandanya arondera ibijanye n'iyo mpano yiwe ikindi ni ukuronka ishure yigamwo yomufasha gutera imbere kugira ngo yisanzure umva yotegereza kuronka n'umuntu mu gihe yoba ahejeje segondere agaca agenda rero mu mashuri na cyane cyane amashuri ari spesialize mu kwigisha informatike ku rwego rwo hejuru agaca rero yinjira muri ntuze muri domene yiwe agatangura gukereya imbuga ngurukanabumenyi zidaciye akayerema kuri iyo kodirare iri semprema pour le debitant umuyobozi wiwe andre ninahazwe nawe aremeza ko uwo munyeshure afise impano idasanzwe yari ikwiye gutezwa imbere turamubonamo impano ikomeye yo kurondera kuko ndetse n'urwo rubuga ni umwana w'umwete inyuma y'ivyigwa we aba ariko ararondera ibintu by'ubushakashatsi icyo nokwita eh, mu rurimi rw'ifaransa la creativite yamara umuntu aguma yiyumvira kandi iyo yiyumviriye araheza akabwira umuntu ati je niyumviriye kandi ndabona ko nashize kuri iyi ubwo rubuga hwaniro furasasu ruracari mu gihe c'igeragezwa uwo muyabaga aracabuze amafaranga atanga kuwo muhindaro eberge canke ngo arushire mu ntonde z'izindi mbuga play store aho urukedeye ashobora kurutora akarushira muri telefone yiwe andre ninahazwe arongoye ishure y'akarorero y'imakamba asaba abajejwe indero kumutera intege niyo yaheze amashure yisumbuye akaba yaronkaho yoja kwiga kaminuza yomufasha gutera gutera imbere muri ubwo bumenyi asanganywe
mubandanye kumviriza radiyo ijwi ry'amerika ubu naho ni umwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima mushikirizwa na mugenzi wacu eugenie mukankusi nk'uko bitangazwa n'ishami rya oni ryita ku buzima oms indwara ya otisme yibasira umwana umwe mu bana ijana mu isi yose abantu barwaye otisme akenshi birabagora kuganira n'abandi guhuza n'abamaso ndetse no gusabana imimerere n'ibikenewe ku bana barwaye otisme ndetse n'abakuru bayirwaye bishobora gutandukana bitewe n'umuntu indwara za otisme zirimo otisme yo mu buhinja yitwa syndrome ya asperger hamwe n'indi irangwa n'idindira ry'ubwonko mu kurema ubushobozi bwo kuganira no gusabana n'abandi indwara ya otisme itera ingorane zihariye muri afurika aho ababyeyi benshi bahura n'ikibazo cyo kutagira aho isuzumirwa ndetse n'ikibazo cya mikoro make abakurikiranira ibintu hafi bavuga ko akato impuha ndetse no kudasobanukirwa n'iby'iyi ndwara biteza ingorane zigatuma abarwayi batagera ku buvuzi bukwiye muri repubulika ya demokarasi ya kongo bamwe mu babyeyi n'abarezi barimo gutera intambwe mu kumenyekanisha iyi ndwara y'idindira mu mikurire mu cyumba cya saro y'inzu ye i Brazzaville mu murwa mukuru wa Repubulika ya Kongo Ngwembe Laskine Charvet arakina na Rusiya umukobwa we w'imyaka irindwi y'amavuko urwaye indwara ya autisme ubona ko akomeye kandi yishimye Madame Charvet yatahuye uburwayi bwa Rusiya ubwo yari agize imyaka ine Rusiya yigaga ku ishuri rimwe na musaza we mukuru aho niho umwe mu barimu yagaragaje ko Rusiya afite ikibazo mu bijyanye n'ubushobozi bw'ubwonko bwo kumenya ibintu bagiye kumusuzumisha ku muganga wemeje ko Rusiya arwaye autisme
ku ikubitiro byarangoye cyane kubera ko bwari ubwa mbere numvise ko habaho uburwayi bwaba bwitwa autism ababyeyi ba rusiya batangiye guha uburemere ikibazo cye bakurikiza inama za muganga ndetse bagerageza kwita ku cyo rusiya yashakaga gukora nyina yateguye gahunda yihariye ya rusiya irimo no kujya gusura parike aho uyu mwana w'imyaka irindwi akina ndetse akaganira n'inyamaswa
agaburira inkende ndetse tumwumva avuga ngo inkende ntoya akira ntubabare ni muri ubwo buryo abasha kuvuga mu gushishikariza abandi bantu iby'ubu burwayi ababyeyi b'abana barwaye autisme bateguye ubukangurambaga ku ishuri rya Kaze Dominique iri shuri riyobowe n'ababikira ba mutagatifu Maritini kandi ryita ku bana barwaye autisme n'abarwaye indwara ituruka ku kwirema nabi k'utunyangingo remezo ya Down syndrome iri shuri ryatangijwe mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda ryakira abanyeshuri barenga magana atatu
The objective is basically to touch the Congolese and tell them that an autistic child is a child like any other, a child who must be welcomed, who has rights, and whom we must try to understand in order to better accompany him.
Autisme ni indwara yibasira imikurire ya muntu irangwa n'ingorane mu kumenya kubana no kuganira n'abandi, imyitwarire idasanzwe, gukora ibimenyetso byisubiramo cyane ndetse no kubura ihuzabikorwa mu mikorere y'imikaya. Nta mibare itangazwa n'inzego za leta ku byerekeranye n'abana barwaye autisme muri iki gihugu. Muri Repubulika ya Kongo, autisme ifatwa nk'indwara y'amayobera ikomoka ku marozi. imyumvire ishingiye ku rwikekwe itera bamwe mu babyeyi guhisha abana babo barwaye autisme
haracyari ababyeyi bahisha abana babo imuhira kubera isoni cyangwa gutinya ko abantu babaciraho iteka ariko jye nta soni mfite nabwiye se kuri telefoni ko ntatewe isoni n'umukobwa wanjye
dogiteri jean paul rukabya rwema umuganga w'abana mu rwanda aratuganiriza kuri zimwe mu ngorane abarwayi ba autisme bahura nazo biranga kuko hariho ya imibanire cyangwa imyisanishirize n'umwana n'abandi ni bimwe muri ibyo bintu ibindi ni ibijyanye no kuvuga ibindi ni ibijyanye n'imyitwarire kuri ibyo mu myisanisha cyangwa mu busabane bw'umwana n'abandi nk'urugero navuga umwana uzareba mu maso yiwe ntakurebe ugasanga uramu- urabona iyo ndi kukuvugisha urandeba mu maso nkakureba mu maso ariko noneho ninkureba mu maso yo kurebera ku ruhande nanaguhamagara n'izina ugasa nk'aho izina ryanjye utari kuryumva kandi ari iryawe ibyo urumva haba harimo ikibazo Ah, ibindi niba umwana ubundi iyo muri gukina umushobora gusipoza ko niba umutereye nk'akantu akagusubiza cyangwa se niba ari akantu mu gukina mba nkeneye kugira ngo twe ntera risi uwo mwana ibi gukina n'abandi no gukina ari abana ari abandi bakuriwe ntabyitayeho aba ashaka kwikinira wenyine ikindi umwana aba ari gukinisha ikintu ugasanga aragitindaho cyane ntashaka kubivamo ngo ajye mu kindi ibyo ni ibijyanye n'iki n'imisabane y'abantu n'ib- eh, y'abantu n'abandi ikindi ah, urabona nk'umwana iyo abonye akantu gashimishije aba ashaka kukazanira umubyeyi wiwe cyangwa se umurezi cyangwa se uwundi muntu kugira ngo amwereke akantu kamushimishije ibyo ni ibisanzwe ariko umwana wa autizm iyo abonye akantu ashobora no kudatekereza ko agomba kukuzanira ugasanga ibyo bintu ntabyitayeho cyangwa se yabona akantu kamushimisha akaba yagatunga urutoki akakakwereka kugira ngo nawe ukarebe cyangwa se akatunga urutoki akwereka ikintu kugira ngo akigusabe ukimuhe Ah, iyo iyo social interaction cyangwa se iyo mibanire imisabane iba ifite ikibazo so kuvuga rero kuvuga ubundi tuzi yuko umuntu wese aravuga amagambo ukavuga ngo umwana w'ikigero iki n'iki tuvuge wenda nko ku myaka ibiri umwana aba ashobora gufatanya amagambo abiri mama mpa Da- niba biba bitarasobanuka neza ariko uba wumva icyo avuze dadi mpa mama genda mama nguyu eh, nana mpa gikombe kunywa kunywa ibintu nk'ibyo uwo mwana rero iwe me- no guherana mbere uwo mwana amagambo kuvuga aba afitemo ikibazo hari abavuga bakavuga ibi- ama- ibidafatanya ariko hari n'aba- n'abatavuga burundu no mu bijyanye n'imyitwarire imyitwarire ni wa mwana usanga akubagana agakubagana ibintu bitabaho mbese agasimbuka akurira akirukanka kwicara nta- ntabikozwa ibyo ni bimwe mu bimenyetso uzajya ureba hakaba n'iyindi aho umuntu ubundi iyo yishimye araseka cyangwa akagaragaza ibyishimo amarangamutima ariko uriya mwana we hari igihe yishima agasimbuka agakubita intoki agakora ibindi bintu bita- bitari byo eh, bita- bidasanzwe n'ibindi ni byinshi muri buri kategori ariko mu by'ukuri ni izo kategori eshatu aho umwana agaragaza ibimenyetso bijyanye bituma aba ah, ashyirwa mu cyiciro cy'umwana uri autisite kuyimenya hakiri kare rero icyo ni cyo kimwe mu bibazo kiba- biba bihari ari nabyo navuga kimwe mu bigoye ari muri afurika ari no ku isi yose kuyimenya hakiri kare icyo ni kimwe mu bibazo bihari kuyimenya daboro noneho icya kabiri hakabaho n'uburyo ivurwa kuko si indwara ifite umuti ngo ndaguha ikinini ndagutera urushinge cyangwa ndaguha umuti uyu n'uyu ikira Mm-mm. imivurire yayo nayo rero iragoye ariko ah, hari ibikorwa hari ibikorwa hari ubufasha buhabwa uwo mwana ufite eh, ubwonko buba buza- buzagira iyo myitwarire cyangwa se ibyo bimenyetso bizavamo autisme hari uburyo bubafashwamo abo bana mu- mu- ari mu myigire eh, special educators aba- aba- aba- abigisha ba- ba- ba- babizobereyemo hakabaho n'abi- na- n'abize uburyo bigisha ibyo kuvuga eh, speech therapist hakabaho n'abigisha ibijyanye n'imyitwarire abo bose iyo bakoreye hamwe kuri uwo mwana baramufasha bakamushipinga bamwe kuko autism spectrum disorder ni spectrum baba ku rwego rutandukanye nta mwana usa n'uwundi umwe ushobora kumubona ukibwira ko ari muzima undi ushobora kumubona ukavuga uti nguyu kabisa birakabije undi ukabona utereye hagati undi biri ku ku byiciro bitandukanye rero hari iyo wamufashije hakiri kare hamwe na pre- n'uburyo ya- yarimo hari igihe bishobora kumufasha akazavamo akaba muzima nk'abandi bose ntunamenye ko yari afite ibimenyetso hari n'uwo iyo bajya kuba bataramufashije yari kuzaba umuntu ufite ibibazo byinshi cyane ariko kubera ko yabonye ubwo bufasha bimufasha ubwo buvuzi rero butewe gutyo kubera ko ah, butaratera imbere cyane mu bihugu byinshi ari muri afurika no hanze ah, hari aho biri bi- bi- bi- bafite uburyo bubakitse naho ariko si hose so ibyo ni kuba ibintu biri bijyanye no kwita kuri aba bana muri ubwo rwego bitaratera imbere cyane ni zimwe mu mbogamizi bahura ah, nazo
resitora yo mu mujyi wa adelaide mu gihugu cya australia irimo gufasha urubyiruko rufite uburwayi bwa autisme mu mahugurwa y'akazi mu bijyanye no kwakira abayigana abanyaustralia bagera ku bihumbi ijana barwaye iyi ndwara kandi akenshi birabagora kubona imirimo
uyu musore ari mu mahugurwa aha aho urubyiruko rurwaye autism nkawe rurimo kwigishwa ubumenyi bw'ingenzi mu mikorere iyi gahunda ni intambwe ya mbere mu buzima bw'akazi bwa davis abakozi nkawe bahabwa umushahara w'ibanze fatizo hanyuma inyungu yose ya resitora ibonye igafasha mu zindi porogaramu zita ku rubyiruko rurwaye otizi abantu barwaye otizi bagorwa no kwiga ngo bafate bakagira ibibazo mu gusabana n'abandi kandi muri rusange bakagorwa no kubona ahantu bisanga muri raporo yatangaje mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda ikigo cya leta cya australia gishinzwe ibarurishamibare cyagaragaje ko abantu barwaye autism badafite imirimo ari benshi inshuro umunani ugereranyije n'abantu bafite ubumuga
nibwira ko hamwe n'ibibazo by'ibura ry'abakozi muri iki gihe urubyiruko rurwaye autisme rufite impano nyinshi zabyazwa umusaruro n'abakoresha pangalo nawe arwaye autism ayobora gahunda nka resitora ya shangayi code mu kubaka icyizere cy'urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa barwaye autism no kubafasha kubona imirimo
ndababona rwose bigirira icyizere ndababona bashashagirana nka zahabu inzozi za davis ni ukubona akazi ko mu biro ariko kugeza ubu yishimiye gutunganya ikawa no kumenyana n'abantu bashya kandi abakiriya banezezwa no kugura itasi y'ikawa itunganyije neza abazanira
ishami rya oni ryita ku buzima wms rivuga ko umushinwakazi yabaye umuntu wa mbere wapfuye wishwe n'ubwoko bwa virusi y'ibicurane by'ibiguruka idakunze gufata abantu cyakora ubu bwoko bwa virusi ntibugaragaraho kwanduzanya hagati y'abantu nk'uko oms bitangaza uyu mugore wari ufite imyaka mirongo itanu n'itandatu y'amavuko wakomokaga mu ntara ya guandong mu majyepfo y'ubushinwa yabaye umuntu wa gatatu wamenyekanye ko yanduye iyo virusi y'ibiguruka abarwayi bose babonetse mu bushinwa babiri bari bagaragaye mu mwaka ushize ubushakashatsi bushya buragenda butanga umucyo ku ngaruka z'ikawa ku mutima w'umuntu
abakunzi b'ikawa n'abaganga babo bamaze igihe bibaza niba hari ingaruka kunywa ikawa bigira ku mutima ubushakashatsi buherutse gutangazwa bwasanze kunywa ikawa nta kintu gifatika bihindura ku buryo umutima w'umuntu utera ubushakashatsi bwagaragaje ko haba ihindagurika mu buryo umutima utera ku bantu banywa ikawa irenze itasi imwe ku munsi bwasanze bene abo bagira ibitotsi bike ku minsi banyoye ikawa
ikijyanye no kuba abantu bagira ubwiyongere mu gutera k'umutima aha byagaragaye ko ari nk'inshuro mirongo itanu mu munsi wose ziyongera kuri kimwe mu bice by'umutima aricyo kimwe mu byumba bibiri by'ingenzi bipompa amaraso ariko nta mpinduka ziba ku rundi ruhande rw'umutima icyo kinyuranyo rero nta kintu kinini kiba gishobora guhindura mu buryo bwa kiganga cyangwa se mu buzima bw'umuntu mu gihe kirekire ikawa yakunze guhuzwa n'inyungu nyinshi ku buzima ndetse kurusha ingaruka mbi nubwo ubushakashatsi bwagaragaje ko kunywa ikawa mu rugero nta ngaruka mbi bigira ku mikorere y'umutima amwe mu mashyirahamwe y'abaganga aracyasaba abantu kwitondera kunywa ikawa nyinshi
navugaga ngo ikintu cy'ingenzi abantu bakeneye kumenya ni iki nkwiye kunywa ikawa nyinshi cyangwa nkatangira kuyinywa niba ntayinywaga kandi sinzi neza ko iki kibazo byakoroha kugisubiza kugeza tubonye amakuru menshi y'ubuzima twagenda tugereranya uko ibihe bishyira ndetse tukareba ku baturage tubagereranya n'abo bahuje imiterere muganga kawo avuga ko bitewe n'uko ubushakashatsi bwakorewe ku bantu bake bugakorwa mu gihe gito ibyabuvuyemo bidashobora gukoreshwa ku bantu benshi
n'ibyo twari tubafitiye mu kiganiro bungabunga ubuzima cya none ku yandi makuru y'ubuzima inama zagufasha kumererwa neza n'ibiheruka kuvumburwa mu rwego rw'ubuvuzi gumana n'ijwi ry'amerika ku rubuga rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu bewa akadomo komu wadusanga no kuri twitter facebook no kuri youtube voa radiyo yacu naho utaha mukomeze kugubwa neza kandi muharanira ko umunsi wanyu uwo ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze yakoze mugenzi wacu Eugene Mukankusi kuri icyo kiganiro nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bose ku ruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turashimiye kandi na Nadia Taha yadufashije kwegeranya ibiganiro tubateguriye Etienne Karekezi niwe yarahagarariye ibi biganiro turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye kumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi rya Amerika kuri mikoro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mugira amahoro n'umugoroba mwiza